Iyi ni radiyo ijwi y'amerika ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse inshuti mwese mu duteze amatwi uyu munsi ni ku gatanu itariki mirongo ibiri na zibiri y'ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda muri kumwe na federika nkurikije hari kandi abimwe amahirwe yo kuburanishwa ubujurire bw'imanza zabo ndetse n'abakatiwe n'inkiko gacaca ku rwego rw'urukiko gacaca rutarirwa hari n'abaterejwe cyamunara imitungo yabo itimukanwa mu gihe nta rubanza rwabayeho uyu ni umwe mu bantu bafunzwe bagirizwa ivyaha vy'abanyabwoko atakambira inzego z'ubutungane ngo zimushitse ku butungane iyi nkuru co kimwe n'inkuru ivuga ku rwanda wasavye abanyarwanda begereye urubi u rwanda ruhana n'uburundi kwirinda kugendera mu burundi hamwe n'inkuru yerekeye amashirahamwe yigenga ashika cumi n'ane yandikiye umukuru wa komisiyo y'ubumwe bwa afurika amusaba gufata mu minwe ikibazo c'ibiganiro hagati y'abarundi turazigarukako mu kanya kari imbere ariko iyi imbere yaho reka tubanze tubashikirize amakuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu aloyize igirimana muramutse neza aloyiza umwanya ni wawe maramutse fredi turayahera mu gihugu kibanyi leta z'ubumwe za amerika ejo kwa gatatu zarafatiye ibihano abategetsi batatu bo muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo nabo ni corne yobeulo nanga umukuru wa komisiyo y'igihugu yigenga ishinzwe amatora seni icegera ciwe norbert basengezi katintima hamwe n'umuhanuzi marcelin mukolo basengizi nibo bafatiwe ivyo bihano bose uko ari batatu bagirizwa ubusuma bw'amafaranga yaragenewe amatora mu kwezi kw'icumi na kabiri bibiri na cumi na gatandatu vyatumye aca yunguruzwa mu kwezi kw'icumi na kabiri bibiri na cumi n'umunani bagirizwa kandi kongereza ibiciro vy'imashini zakoreshejwe mu matora gushika ku miliyoni ijana z'amadolare y'abanyamerika bongera bakoresha ayarengako inyungu zabo gutanga ibiturire hamwe no kongera kuyakoresha mu myamamazo ku ruhande rw'umukandida yatanzwe na perezida joseph kabila muri ico gihe bose uko ari batatu nta uragira ico avuze kuri ivyo vyagirijwi vya leta zunze ubumwe za amerika muri kongo kandi ikigega mpuzamakungu c'ishirahamwe mpuzamakungu nicita ku bana unicef gisaba leta nshasha ya repubulika iharanira demokarasi ya kongo gutanga imfashanyo ku banyagihugu baba mu ntara zasinzikajwe n'intambara aho miliyoni cumi na zitatu z'abantu bacumukura kugira baronke ico bafungura uburaro hamwe n'inyigisho umuyobozi mpuzabikorwa wa unicef henrietta fore hamwe n'umwunganirizi w'umunyamabanga ajejwe imfashanyo muri oni mark locock yatahutse avuye muri congo muri indwi asaba amafaranga yo gufasha imiliyoni zine z'abana hamwe n'abanyagihugu bamugaye intumwa za onu muri congo zarabonanye kandi na felix cisekedi kandi ngo baraganira ibiganiro byubaka ku bijyanye no gutanga imfashanyo ku banyagihugu izo ntumwa kandi zarabonanye n'umushiranganji w'amagara y'abantu oli ilunga bavuga ku kiza ca ebola cateye ibisagara vya beni na butembo onivuga kandi ko abana barenga igihumbi batandukanijwe n'abavyeyi babo canke babaye imfuvyi ku bw'ico kiza ca ebola umushikiranganji w'intwaro mu gihugu hagati muri venezuela yagiriza ushinzwe ibikorwa mu biro vya yuane guaido atavuga rumwe n'ubutegetsi kuba ari mu kagwi k'iterabwoba kariko karategura ibitero ku banyepolitike iperereza rya venezuela ryahagaritse roberto marero bamusanze mu nzu iwe mu gitondo cejo kuwa gatatu umushikiranganji w'intwaro mu gihugu hagati nestor reverore avuga ko inkoho nyinshi zatowe muri iyo nzu ariko umushingamateka atavuga rumwe na leta sergio vergara avuga nawe ko inzu yiwe yasatswe yagiriza abo bakozi b'iperereza kuba ari bo bashyizeyo ibyo birwanisho umushikiranganji wa leta z'ubumwe za amerika ajejwe imigenderanire n'amakungu mike pompeo asaba ko marero arekurwa bidatevye kandi abari inyuma yavyo bakazovyishura umuhanuzi mu gihugu mu by'umutekano wa amerika nawe john bolton ku rubuga rwiwe rwa twitter yanditse avuga ko maduro yakoze irindi kosha rikomeye ritazokwijyana uko ritishuwe ishyirahamwe mpuzamakungu rishikiriza ko ibitigiri by'abahitanywe n'imvura nyinshi ivanze n'igihuhusi mu bumanuko bwa afurika bitangwa n'amaleta ari amajana ane na mirongo itatu n'indwi muri mozambique zimbabwe na malawi bavuga ko hari abataramenyekana iyo bazimiriye kandi ko ivyo biharuro bishobora kwiyongera ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe kugarukira ku mbabare croix rouge rivuga ko ryarungitse imirwi ibiri mu gisagara ca beira muri mozambique gufasha ibihumbi vy'abanyagihugu mu ndwi iheze bakozweko n'ico gihuhusi ciswe idayi kajugujugu ziriko zirakorora imfungurwa mu kirere mu mihana yasambutse kandi ikurwa ikurwa ku ikarata y'isi inyuma yaho ico gihuhusi giciye mu gisagara ca Beira mu nyuma gitandukira ibihugu bibanyi arivyo Zimbabwe hamwe na Malawi Leta zunze ubumwe za Amerika zarafatiye ibihano amashyirahamwe abiri y'Ubushinwa yunguruza ibidandazwa mu mazi ejo ku munsi wa kane yagirizwa guca kubiri n'ibihano byafatiwe Korea ya ruguru. Ivyo bihano byafatiwe kompanyi zo mu Bushinwa zagirizwa gukura ivyuma ivyuma hamwe n'ibizuku muri Korea ya ruguru babitwara mu gihugu c'Ubushinwa. amatungo y'ayo makompanyi ari muri amerika yafashwe kandi abanyamerika babujijwe gukorana urudandazwa nayo umuhanuzi mu by'umutekano mu gihugu john bolton yavuze ejo ku wa kane ko amashyirahamwe yunguruza abantu n'ibintu mu mazi akwiye kubikora yubahiriza ibihano amakungu yafatiye korea ya ruguru
urakoze aloyize ku makuru heje kudushikiriza tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi rya amerika risameranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda inkuru zo mu karere ka afurika ibiyaga binini mu gihe u rwanda rwitegura kwibuka ku nshuro ya mirongo ine na gatanu jenoside yakorewe abatutsi bamwe mu bakoze jenoside barashima intambwe bageze ko mu bumwe no kwiyunga ariko hariho n'abandi bagitakambira inzego z'ubutungane ngo zibafashe kugira ku butungane buno nyene ni inkuru ya eric bagira ubusa umunyeshamakuru w'ijwi ry'amerika ari i kigali mu rwanda
mageragere ifungiwemo abafungwa benshi barimo abakabakaba ibihumbi bibiri bahamijwe ibyaha bya jenoside yakorewe abatutsi mu gihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane bari mu mbyino zibumbatiye insanganyamatsiko z'ubumwe n'ubwiyunge muri abo bafungwa bahamijwe ibyaha bya jenoside barimo bitegura gusohoka mu buroko n'abagifite indi myaka ngo barangize ibihano n'abandi bagomba kumara muri gereza ubuzima bwabo bwose madame mwamini nyiradegeya arimo batazasohoka mu buroko kubera yakatiwe igihano cyo gufunga ubuzima bwe bwose ariko ariko biyakiriye kandi umurongo w'ubumwe n'ubwiyunge ubutegetsi buhagazeho avuga ko atawujya inyuma ubwo ubutegetsi bwajyaga kubasobanurira imikorere y'ubutabera mu cyumweru cyahariwe ubutabera mu rwanda mwamini yabahaye ubutumwa yifuza ko bamugereza kuba ari hanze y'uburoko twasobanukiwe ko twakoze amahano tukaba jyewe ku giti cyanjye nzi neza ko hari n'abandi dusanga icyo cyifuzo tubatumye ngo mutubwire abanyarwanda
aha muri gereza ya mageragere hagenda humvikana umurundo w'ibibazo ku manza zabaye ku byaha bya jenoside ahanini birashingira ku bibazo byasizwe n'inkiko gacaca zafunze imiryango mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri abashaka kujurira ibihano zabahamije ntibabyemererwe n'abandi Pierre Celestin Mudadari ari mu bafungwa igihumbi magana inani mirongo itandatu na batatu bahamijwe ibyaha bya jenoside bafungiwe mageragere mu mujyi wa Kigali akuriye imfungwa muri iyi gereza umva bimwe mu bibazo bishingiye ku kutabona ubutabera bunoze yasobanuriye abategetsi bari babasuye muri gereza hari kandi abimwe amahirwe yo kuburanishwa ubujurire bw'imanza zabo ndetse n'abakatiwe n'inkiko gacaca ku rwego rw'urukiko gacaca rutari rwo hari n'abaterejwe cyamunara imitungo yabo itimukanwa mu gihe nta rubanza rwabayeho icya kane turasaba nyakubahwa minisitiri turasaba ko mwadukora ubuvugizi kugira ngo senarije ifashe kubona ibyemezo by'inkiko gacaca ku bantu bagifunzwe kandi bavuga ko barangije ibihano mugenzi we bwana emanuel w'imana ari mu bakuri yasabira ubutabera bunoze uyu ukomoka mu ntara y'uburengerazuba avuga ko inkiko gacaca zamuhamije ibyaha bya jenoside zimuhanisha gufunga imyaka cumi n'umunani ariko ngo urwego rw'imfungwa n'abagororwa rwanditse ko afunga imyaka mirongo itatu kandi ikindi ni uko itegeko eh, ryagendaga ikemura ry'ibibazo byasizwe n'izi ku gacaca mu by'ukuri nasabwe gushyikirizwa urukiko kugira ngo rukemure izo mpaka ntabwo babashe kubirenganira reka reka bongere babisuzume reka dusabe ukore umucasi ndambiwe yongereho n'icyawe bongere babisuzume eh, nawe turagusubiza inyota ni yose ku kubona ubutabera buboneye ntabwo bihagije turasaba ubutabera turasaba ubutabera
bwana johnston rusinge minisitiri w'ubutabera w'u rwanda icyarimwe n'intumwa nkuru ya leta yizeje ko ibibazo bamugejejeho bishingiye ku rwego akuriye agiye kubikorera ubuvugizi ibyo rwose nabasezeranya none aha ngaha ko ubuvugizi nabuta- nahora butangira butangiye imyitoranye na komiseri hano banza kubikurikiranira hafi cyane kugira ngo ibishobora kwihuta kuva mu nzira bive mu nzira vuba cyane n'ibyatindaho gato nabyo ntabwo bizahera ubwo bizaba bi- biri mu nzira zo kuganirwaho kugira ngo birangire intumbero y'ubutegetsi bw'u rwanda kuri iyi ngingo ni neva gemu ntibizasubira ukundi ngenekereje mu kinyarwanda ibihe u rwanda rugiye kwinjiramo biba bigoye kuba hahamijwe uruhare muri jenoside n'abayikorewe ariko mu buryo bwo kubahuza umuryango prison fellowship ukoranira bya hafi n'ubutegetsi mu bikorwa by'ubumwe n'ubwiyunge buvuga ko aribwo akazi kiyongera cyane ku basohoka mu buroko basubira mu buzima busanzwe kubera ko igihe kiba giciyeho hari kirekire batabonana n'ababo bwana jean paul ntwari akuye umuryango prison fellowship kuko urumva imyaka yashize ari myinshi cyane eh, ubuzima bwo hanze ntabwo babuzi hari byinshi byahindutse Eh, ibyo rero bisaba kugira ngo abo bantu ubashe kubasobanurira no ku- kubereka ahantu bazahingukira eh, ndetse n'uko bazitwara Eh, cyane rero aho bigoreye eh, ni uko usanga benshi baza sisiteme zarahindutse nyinshi cyane ntamenye aho yahera ashaka icyo akora eh, rimwe na rimwe agasanga nta n'igishoro afite cyo kugira ngo atangire ubuzima bwe eh, yagera no mu muryango agasanga wenda habayemo ibibazo agasambu karagurishijwe eh, cyangwa se umugore yabyaye abandi bana ku ruhande so ibyo rero harimo imbogamizi nyinshi cyane aho rero turabafasha kugira ngo izo mbogamizi bazasanga hirya no hino bitazabahungabanya bikongera bikabasubiza mu cyaha urwego rw'amagereza mu rwanda ruvuga ko rufunze ibihumbi bibarirwa muri makumyabiri na birindwi by'abahamijwe ibyaha bya jenoside kandi ko ibihumbi bitandatu muri bo bangana na makumyabiri na babiri ku ijana biyunze nabo bahemukiye ubumwe n'ubwiyunge kuri twe teyisha
ah bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
jewe mu gisagara ca bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
amashyirahamwe yigenga hamwe n'amahuriro yayo ashika kuri cumi n'ane yarungikiye urwandiko utwara komisiyo y'ubumwe bwa afurika amusaba ko yofata mu minwe ikibazo cy'ibiganiro bihuza abarundi ni inkuru ya pierre claver niyo nkuru umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika i kigali mu rwanda amashyirahamwe yigenga n'inani zayo mu rwandiko yarungikiye utwara komisiyo y'ubumwe bwa afurika yamenyesheje ko atacizera gifitiye akarere ka afurika y'ubuseruko ease mu gutunganya ibiganiro byo gutorera umuti ikibazo cya politike kiri mu burundi vital nshimirimana atwara urunani force rumwe mu yateye umukono kuri urwo rwandiko avuga ko bibabaje kubona imyaka ine ihera ibiganiro bitunganywa yamara ntibigire icyo bishikako uwo muryango umwanya umwe eh, warerekanye yuko tumva kumwe ikibazo cy'uburundi uwundi mwanya wafashe minenegwe ikibazo cy'uburundi none uno munsi icyo kibazo kiriko kirafata iyindi ntumbero cyandurutsemwo ibyaha bikomeye cyane ibyaha by'agahomeramumwa uno munsi biriko bikorwa kw'amatohoza na sentare mpuzamakungu kuko uwo muti utabonetse nta matora ashoboka eh, abarundi bagitekewe n'ubwoba bakirwa na agafuni ko guhamba bakirirwa barahiga ababo bazimiye bakirirwa baragemurira ababo bapfungiye ubusa umuhuza benjamin mukapa yahoze atwara igihugu ca tanzania aherutse gutanga raporo y'ingena ibiganiro yatunganije ari kumwe na yoweri museveni atwara ubuganda vyagenze mukapa yavuze ko akarere katamushigikiye yifuje ko yohagarikiraho akazi kiwe agasubirizwa n'abandi aho niho ayo mashami yigenga aharanira agateka kazina muntu afatira mu guhamagarira ubumwe bwa afurika gufata ibintu mu minwe kuko ugize n'abahinga batari bake ku buryo bashobora kuronkamwo abantu atari abatanzaniya atari abaganda cyangwa abandi usanga kenshi bafise inyungu zinyegeje mu biri ku biraba mu burundi ico cifuzo ayo mashirahamwe agihuriyeko n'imigambo itavuga rumwe na leta iyo yabishikije mu mpera z'ibiganiro biheruka kubera i arusha ubu ni tasiya sibomana ari bujumbura yari yaserukiye uruhande rumwe rw'umugambwe iprona tutene vyumvikana ko aka karere kemera ku izina ry'amakungu ni ukuvuga ku izina rya onu eh, n'umuryango w'ibihugu vya afurika ko uzofasha gutorera inyishu ikibazo c'uburundi mugabo iyi myaka yose bimaze akaba ata nama idasanzwe iratuma kugira yige gusa icyo kibazo cy'uburundi tuti imbere ku bitwerekeye twasabye ko icyo kibazo cyova mu minwe y'aka karere kigafatwa mu minwe y'ishyirahamwe mpuzamakungu onu na union africaine bagaheza bakaraba urundi rwego rwokwigirwamo icyo kibazo cy'uburundi ayo mashami yagiriza kandi abahuza ko batigeze bahuriza hamwe abegwa n'amatati bose aho leta y'u Burundi yanse akatari gake kwicarana nabo ayo mashirahamwe atinyabona abahuza iyo baba nyabo ntibari kwemera kugwa muri uwo mutego wo guhengamira ku ruhande rumwe igihe leta y'u Burundi iheruka kwitaba ivyo biganiro yari yaserukiwe na Terasi Ntayiraja ico gihe yari umwunganizi mu bushikiranganje bw'intora y'agati mu gihugu ku izina rya leta yasa n'uweretswe ivyo ayo mashirahamwe yasavye ubu ntayiraje yavuze ko atabiganiro vy'amagaburanyama bizoba kuko ibyo bita amanegosiyasiyo bya biganiro nk'ivyarusha vya kera vyarangiye mu bihumbi bibiri kandi amasezerano abandi bose bayateye kumukomo kw'igikumo maze muri iki gihe turimwo akaba ariko arashirwa mu ngiro na leta y'u Burundi dusaba yuko facilitation yofasha mu kuduherekeza mu matora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri kuko irongowe na mukapa kuko ari nabo bariko barasozera ivyo biganiro ariko tugasaba yuko ibi bintu bobirangiza kuko canke nabo bakaza kuvumbura bakabihereza kuko twibire mahoro n'umutekano naho biruko ayo mashirahamwe yifuza ko ubumwe bwa afurika bwogerageza nk'uko buheruka kubikora mu gihugu ca centre africa aho haheruka kuboneka amasezerano ahuriweko na bose menshi mu mashirahamwe n'inani cumi na zine zashize umukono kuri urwo rwandiko yarafoswe mu gihugu ubakorera hanze ndetse n'abayarongoye barahunze igihugu harimo nka force focode aprodh akati burundi kosom urunani rw'abamenyeshamakuru ubg urunani rw'abashingwamanza bakurikirana ikibazo c'uburundi muri sentare mpuzamahanga makungu sepeyi n'ayandi gushika ubu nta nyinshi barahabwa n'ubumwe bwa afurika nk'uko babivuga bandikiye kandi ishyirahamwe mpuzamakungu oni umukuru w'igihugu cy'u rwanda paul kagame atwara akarere ka yase na bagenzi we batwara ubuganda tanzania kenya na sudani y'epfo pyeklabe niyo nkuru kigali ku bwijwi ry'amerika
inzego zijejwe umutekano mu rwanda zaratekamo abanyagihugu b'abanyarwanda begereye umupaka w'u rwanda n'uburundi kabasaba kwirinda gukora ikintu icyo ari cyo cyose cyotuma bambuka bakaja mu burundi umuyobozi w'ingabo mu ntara y'ubuseruko n'umuji wa kigali general mubaraka muganga yarinageze aho abuza aboba baja gushaka abageni canke abagabo i burundi kubihagarika ni inkuru ya asumta kaboyi umumenyesha makuru w'ijwi ry'amerika i kigali mu rwanda kuva aho umubano w'u rwanda n'uburundi uziyemo agatotsi mu myaka itatu ishize nibwo bwa mbere inzego zishinzwe umutekano z'u rwanda zibujije abaturage kujya mu gihugu cy'u burundi mu kiganiro cyaraye gihuje umukuru w'ingabo z'u rwanda mu karere k'iburasirazuba ndetse n'umujyi wa kigali ari kumwe na guverineri w'iyo ntara abo bayobozi basabye abaturage bo mu karere ka bugesera bari mu mirenge ihana imbibi n'igihugu cy'u burundi guhagarika ikintu icyo ari cyo cyose cyatuma berekeza i burundi jenali mubaraka muganga yanageza aho abwira abo baturage ko n'ibyo gushakana baba babihagaritse muri iki gihe umubano w'ibihugu byombi utifashe neza nta mpamvu yo kujya hariya hakurya gushakana turabyemera kuko urukundo ndirumwe n'umupaka ariko batubwiye ko abahano bugesera ariwe ruko nyine mufite muhinira hafi mukabenguka urukundo navuze ko nta zina nta bwoko nta mupaka ariko kubera yuko bari abavandimwe muri iyi minsi ari uko bimeze natwe dufite aho twakura abagenzi wenda abari muri icyo cyiciro cyo kujya gushaka abagenzi muhindukire murebe y'ibyaha niyo twahera mu ntara yacu uturere turindwi harimo abagenzi igitero rwose nta mpamvu yo kujya gushakira rero hirya hariya ariko sinaje gutandukanya imiryango birumvikana nashaka kuvuga gusa ikintu kirimo cy'umutekano kubera yuko muri iyi minsi abo bantu batubereye abaturanyi babi namwe murabahobera cyane birenga kumva mwarasanira igihugu cyanyu cyitwa u rwanda ahubwo mwajya murasanira ba sobu na ba nyokobu ubwo icyo gihe rero ni uguhitamo niyo mpamvu ibintu byo guhoberana n'abari abaturanyi kugeza igihe bazava ikuzimu bakagira ubuntu mushatse mwaba mugabanyije akarenge kajya hariya nk'uko mwaba munagabanyije abo mwakiraga baza hano kuko baza bazanywe na byinshi bakaza kumva ko ari umukwe utazi ikimuzanye
uyu muyobozi yanasabye abaturage kwirinda kwigabiza ishyamba rya gisirikare ririga ko mu karere ka bugesera ku mpamvu izo arizo zose jenali mubaraka muganga avuga ko iri shyamba rishobora kwifashishwa n'abagizi ba nabi ariyo mpamvu uwo ari we wese uzarifatirwamo atazihanganirwa uyu munsi twaje kubaburira ikibajyana muri iri shyamba icyo ari cyo cyose ntabwo cyemewe yaba ari ugutashya inkwi bimwe mu ngo ihene yatarabutse ubwo mvuze ko uboneka kongera kuboneka muri iri shyamba tuzabifata nk'urugomo ntabwo tuzamwihanganira kandi mbabwize ukuri nk'umuntu uyobora ingabo nta n'uwo tuzafatira muri iri shyamba ngo tujye kumuha polisi ngo polisi ijye kuruha tuzajya tumusiga aguma aha ngaha tumaze kugira abasirikare babiri bakomerekera hano babatemye n'ubu bari kanombe icya kabiri ni uko iri shyamba riragenda rigakora ku burundi bariya abaturage mwagize abavandimwe kurusha no kuba abanyarwanda kuko rero mubikora mutashya mukora ibiki nuko n'abariya abaturanyi babembye bashobora kuza bakarikoresha bakajya kumva tukumva bivuga ibintu ko bari ku biro by'umujyi wa bugesera bahashyize idarapo ntabwo rero muzatuma bacamo ngo baje gutashya inkumi babiri tujye dushidikanya uriya ni umunyarwanda uriya n'uriya muntu wabembye oya ni uko muri turekera ubwo tukumvikana dutyo ku ruhande rw'abaturage begereye umupaka w'u Burundi benshi bemeza ko batakerekeza mu gihugu cy'u Burundi ahubwo usanga abarundi aribo bambuka ntabwo dushobora kwambuka i Burundi kuko ni ahantu mbega ni abantu usanga nk'aho batagira amategeko uramutse ugiye Burundi ubwo ntabwo uri umunyarwanda ntabwo uri Burundi nyine uragiye Burundi ubwo ni ukuvuga nk'uba muturanye mubitanye amakimbirane akakubwira ati ntuzangerere mu rugo akurinze kujya mu rugo rwe nawe wamurinda kuza mu rwabo kutajya mu gihugu cy'u Burundi natwe turabibona ko ari abanzi bacu nta mpamvu yo kujya gusanga umwanzi kandi umureba kujya mu gihugu cy'u Burundi ugiyeyo aherayo kuko abarundi batumariye inka ahangaha barasahura abarundi ntabwo tugenderanira nabo ahubwo abarundi bo nibo bazino ariko twebwe nta munyarwanda ujya hakurya i Burundi wa hagiye gushira imyaka isaga itatu imigenderanire hagati y'u Rwanda n'u Burundi ijemo igitotsi igitotsi cyatangiranye n'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ubwo ishyaka riri ku butegetsi CNDD-FDD rigennye perezida Nkurunziza kuzarihagarara mu matora ya bibiri na cumi na gatanu ahakurikiyeho imyigaragambyo yabaye hirya no hino yaje kuvamo impunzi nyinshi z'abarundi zahungiye mu gihugu uburundi bwagumye buvuga ko leta y'u rwanda iha inyigisho za gisirikare urubyiruko rw'abarundi rwahungiye mu rwanda ariko u rwanda rukabihakana ibi byatumye ubucuruzi hagati y'ibihugu byombi busa nk'ubuhagarara leta y'u burundi ihagaritse ibicuruzwa cyane cyane ibyiganjemo ibiribwa byavaga i burundi bije mu rwanda ndetse bigabanya n'urujya n'uruza rw'abaturage iki cyemezo cyo kubuza abanyarwanda kwinjira mu gihugu cy'u burundi kije gikurikira igiheru giherutse gufatwa na leta y'u rwanda kibuza abanyarwanda bose kongera gusubira mu gihugu cya uganda leta ivuga ko abanyarwanda iyo bageze muri icyo gihugu bahura n'ihohoterwa asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara nakaryo ijwi ry'amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu
tuyagire mwese yisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
ishyirahamwe inisiyative ishangement ribona ku bukene bw'indongozi z'akarorero aricyo gituma igihugu cy'u Burundi kibandanya gisubira inyuma mu bijyanye n'ubutunzi saturne icyo yiyemereye arongoye iryo shyirahamwe yemeza ko uburongozi bwiza ari bwo bwonyine buzotuma igihugu gitera imbere ni inkuru ya Imana umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika i bujumbura mu burundi nk'uko umugambi w'igihugu ugira kabiri ujejwe kurwanya ubukene CCLPD ubimenyesha igihugu cy'u Burundi kiri mu bihugu bikenye ku isi kuko abantu barenga ibice mirongo itandatu ku ijana mu Burundi bugarijwe n'ubukene ishyirahamwe Initiative Echangement Burundi tugendera ubuntu ribona ko mu gihugu kubura uburongozi bwiza arico gituma ubukene budahera icyo nicyo cyatumye ritunganya inyigisho zijanye n'uburongozi bwiza ku munsi wa gatatu saterne icyo yiremeye arongoye iryo shyirahamwe atanga akarorero k'abanyuruzi byari guteza imbere umunyagihugu ugasanga umuntu afise amazu cumi n'abiri amazu cumi n'abiri baba mu gute konzi ko umuntu aba mu cyumba kimwe imidugu umunani abantu bakaba nka zambe hari imbeba bita amasiha itora ibyo ibonye byose none ufise imwe zibiri izo ntizikwiye ufise imidugu umwe ibiri wenda kugira imidugu atanu umunani icumi kandi iyo urumva ni yavuye hehe yavuye mu kudatunganiriza umunyagihugu muhe ivyo yategerezwa kuronka uyarongoye inisiyative echangement abona ko indongozi zategerezwa gushyira imbere inyungu z'umunyagihugu kugira iterambere rishikire bose aho kuguma mu mugwi muto w'abantu umuntu yomenya ko mu burongozi bwiwe ariko aragira atabwikorera abukorera abajejwe abanyagihugu akamenya yuko ibyo akora byose arazishinga nuko umunyagihugu aronka ibyo afungura aronka ibyo yambara aronka ahaba yigisha abana ashobora kwivuza eka mbe no kwidagadura ivyo rero vyofasha gutya umuntu ha gukora yiha akabanza kwiyumvira yuko n'abanyagihugu bakeneye kuronka ko mu vyo ariko arakora umuhinga mu bijanye n'uburongozi bwiza yatanze inyigisho ku migwi itandukanye y'indongozi harimo abanyamigambwe n'abari mu mashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike abona ko ivy'ubwo burongozi bigoyagoya mu burundi anise mahoro avuga ko hamwe abatwara uburundi bo kwisunga ivyankenerwa biranga uburongozi bwiza vyotuma igihugu gitera imbere hari ubushobozi ubwenge kumenya kumviriza kumenya kuganira kubona kure akabona hakwiye gushikana abo atwara hanyuma akamenya ingene yoshikako kubishikako rero bisaba kumenya aho agenda aca kandi ahagenda bisabikanya n'abo babisangiye abisabikanya n'abo bose ariko arabatwara niho aba ariko akora umurimo w'umutware mwiza umutware mwiza rero agerageza gukuza abo bari kumwe kandi akanabashinga ibintu nawe abona ko ashoboye kugira ngo umunsi atoba ariho abo bari kumwe bose babe bashoboye nk'ibyo nawe ashoboye ishyirahamwe parasemeri ihamagarira abarundi guhindura ingendo kubwira abashike ku iterambere rirama mu kiganiro ku bamenyeshamakuru kuri uyu wa kane ryashikirije ko ribabazwa n'uko igihugu cy'u Burundi kiguma kironka ikibanza ca nyuma mu bisata bitandukanye Faustin Ndikumana arongoye Parsem akabona ko hamwe inguvu zoshigwa hamwe u Burundi bwosubirana ikibanza kibereye mu vy'ubutunzi mbega tuzobandanya tuguma tubaba mu nduru turyanira mu gihugu gifise ingorane ari cyanyuma mu bintu byinshi ubwo niko byategereza kuba bimeze turakwiye kwikubita agashi rero mu vya mbere biduhanze turakwiye kwikubita agashi simbibaza ko ico kibanza ico twari tubereye mu gihe twushira inguvu hamwe turavye n'ubutunzi kama imana yaduhaye banki y'isi yose mu cegeranyo ca doing business yashize ahabona mu mpera z'umwaka wa bibiri na cumi n'umunani cerekanye ko uburundi buguma busubira inyuma mu vy'ubutunzi icyo cegeranyo cemeza ko abarundi benshi batunzwe n'amadolari y'abanyamerika amajana atatu ku mwaka mu gihe mu bindi bihugu bigize afurika yo munsi ya sahara abantu bakoresha amafaranga make bakoresha ayangana n'amadolari y'abanyamerika amajana atandatu ibujumbura remonzi imana ijwi rya amerika nshuti mwese mukunda iradiyo ijwi ry'amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruka ingaha tuboneyeho kandi akanya ko gushimira injeniyeri yadufashe mu buhinga bw'ivyuma hamwe na fatu karara yadufasha kwegeranya ibiganiro twateguriye kuri mikoro mwari kumwe na federike nkurikije amakuru nayo mwashikirijwe na aloyiza bigirimana mwakoze kudutega amatwi turabifurije amahoro n'umunsi mwiza
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.